Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi miriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na frederic nkundikije na Placide Magambo nanjye ndabaramukije uriya mwana w'umukobwa twaje gusa- eh, kumusanga ah, ahantu ari hanywa ibiyobyabwenge hanywa urumogi ibyo bitangira kutwereka isura y'umuntu ukora biriya bintu
uwo ni Modeste Mbabazi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB avuga ku mukobwa wafashwe mu bikorwa by'urukozasoni
leta y'amerika yatangaje ko irajwe ishinga n'ikiza ca ebola cadutse mu ntara irangwamo ingwano yo mu buseruko bwa repubulika ya kongo iharanira demokarasi
ku cyumweru isi izaba yizihiza isabukuru y'imyaka ijana ishize intambara y'isi irangiye perezida Macron asanga ko igihe kigeze kugira ngo umugabane w'uburayi wige uburyo wakicungira umutekano ubwawo
igihugu ca etiyopiya catangaje ko abapolisi batoye ikinogo cahambwemwo abantu amajana abiri mu ntara irangwamwo umutekano muke
umusirikare wacyuye igihe mu ngabo za otirishiya ufite ipeti rya koroneri akekwaho kuba yaramaze imyaka myinshi akorera u- ibikorwa by'ubutu- by'ubutasi igihugu cy'uburusiya izi nkuru zose ntimutangwe ni mu kanya
duhereye ku makuru avugwa hagati y'amerika n'akarere k'ibiyaga bigari di- departema ya leta y'amerika itangaza ko dr j peter fam ari we wagizwe intumwa yihariye ihagarariye leta y'amerika mu karere k'ibiyaga bigari ka afurika mu nshingano nshya ahawe dr fam azahuza ibikorwa bya leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rw'umutekano ku mipaka politike n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari dr fam kandi yahawe inshingano zo gushyigikira iterambere rya demokarasi sosiyete sivile no gushyigikira gahunda z'icyurwa ry'impunzi ku bushake dr fam yakoze imirimo itandukanye ku mugabane wa afurika no mu burasirazuba bwo hagati yari amenyerewe kandi mu nzego z'uburezi muri kaminuza zo muri amerika nka james madison university aho yibandaga ku bumenyi bw'umugabane wa afurika mu mirimo ye dr fam azafatanya hafi na hafi na susekereteri wa leta ushinzwe ibibazo bya afurika hamwe na ba ambasaderi bahagarariye amerika mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari barebera hamwe uko amerika yatanga umusanzu wayo mu guharanira amahoro arambye n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari
umutegetsi akorera ibiro vya leta ya amerika bijejwe iterambere mu makungu usaid yatangaje ko leta ya amerika itewe umutima uhagaze n'ikiza ca ebola cadutse mu ntara y'umuseruko bwa kongo iharanira irangwamwo ingwano abo aho abantu amajana atatu na cumi na babiri bamaze gufatwa n'ico kiza mu gihe abandi ijana na mirongo icenda n'umwe bamaze gupfa nk'uko uyo mutegetsi abivuga igiteye amakenga cane n'uko ico kiza cadutse mu ntara ya kivu ya ruguru irangwamwo ingwano muri iki gihe avuga ko ivyo vyatumye abakozi bajejwe kwitaho amagara y'abantu bagira ingorane zo kwigiza kure abamaze gufatwa n'iyo ngwara ubwandu bw'ico kiza bwariyongeye cane mu misi iheze igihugu ca uganda kibanyi ca kongo kiramaze gutangaza ko catanguye guha urucandago abakozi bajejwe kwitaho amagara y'abantu mu mugambi wo kubakingira mu gihe ikiza ca ebola cotandukira igihugu ca uganda umutegetsi akorera ibiro vya leta ya amerika bijejwe iterambere ku isi usaid yavuze ko kuva ico kiza cadutse mu kwezi k'umunani leta ya amerika yarungitse abahinga barenga mirongo ibiri mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagiye gukorana n'ubushikiranganji bw'ico gihugu bujejwe amagara y'abantu
ku cyumweru isi izaba yizihiza isabukuru y'imyaka ijana ishize intambara ya mbere y'isi irangiye abaperezida b'ibihugu cumi na bibiri byiganjemo ihuriro ry'ibihugu byatsinze iyo ntambara bazahurira mu bufaransa bizihiza iyo sabukuru leta zunze ubumwe za amerika izaba ihagarariwe na perezida wayo donald trump isabukuru ya mbere y'ikinyejana kizihizwa ibaye mu gihe umwuka atari- utari mwiza hagati y'ihuriro ry'ibihugu byatsinze iyo ntambara icyo gihe byari birangajwe imbere na leta zunze ubumwe za amerika perezida w'ubufaransa emmanuel macron aherutse kunegura ku mugaragaro imyitwarire ya perezida trump mu kutubahiriza amasezerano y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano hagati y'ibihugu by'uburayi na amerika aya masezerano yo mu rwego rwa gisirikari yashyizweho nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu rwego rwa gisirikari ubufatanye mu bya gisirikari hagati y'ibyo bihugu by'i burayi na amerika mu myaka ya za mirongo inani bwaje kongerwamo imbaraga ubwo uburusiya bwari bwugarije umugabane w'i burayi n'ibitwaro bya kirimbuzi perezida macron asanga igihe kigeze kugira ngo umugabane w'i burayi wige uburyo wakicungira umutekano ubwawo utitaye ku burusiya ubushinwa cyangwa se ngo ukomeze kwishingikiriza inkunga y'amerika muri uwo muhango w'isabukuru y'imyaka ijana perezida trump azasura inzibutso z'ahabereye isibaniro ry'urugamba rwahitanye ingabo z'abanyamerika zari ku itabaro muri iyo ntambara abanyamerika batakajemo abasirikari barenga ibihumbi ijana na cumi na bitandatu abagera ku bihumbi cumi na bine bashyinguwe mu irimbi ryo mu bufaransa muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika mu gihugu cya etiyopiya iradiyo y'igihugu yatangaje ko abapolisi batoye ikinogo cahambwemo abantu amajana abiri ku rubibe ruri hagati y'intara ya oromiya na somali zirangwamo umutekano muke ico kinogo rusangi catowe igihe hariko harakorwa itohoza ku vyaha vy'itohozwa ry'agateka kazina muntu vyagirizwa umukuru w'igisagara co mu ntara yitwa somali Abdi Mohamed Omer yategetswe gutanga imihoho ku igenekerezo rya gatandatu ry'ukwezi k'umunani aca hagarikwa mu ndwi zakurikiye nyuma yaho hadukiye ubwicanyi ku murwa mukuru w'iyo ntara amashirahamwe ajejwe kwitaho agateka kazina muntu arega uyu mutegetsi ko yama yakubaguye abanyagihugu mu gihe abantu bavyiboneye bavuga ko yarungitse imirwi y'abitwaje ibigwanisho gutera abasivile bo mu ntara ya Oromiya mu kwezi kw'icenda
umukoroneri wacyuye igihe mu ngabo za otirishiya akekwaho kuba yaramaze imyaka myinshi akorera uburusiya nk'intasi ku gihugu cye kitabizi ibyo byateye umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu byombi minisitiri w'intebe wa otirishiya sebastian kurz yatangarije abanyamakuru ko uwo mukoroneri ashobora kuba yaratangiye kuba intasi y'uburusiya mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yagize ati ntabwo ibikorwa nk'ibi ari byo byatuma tubana neza n'uburusiya barigorera ubusa mu kwezi kwa kane kandi ubuhorandi bwirukanye umudiplomate w'umurusiya wakekwagaho gutegura ibitero ku ikoranabuhanga rya interineti icyo gitero cyari kigamije kwibasira za mudasobwa z'umuryango mpuzamahanga ukumira intwaro zikoresha uburozi eh, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa otirishiya yahise ahamagaza uwungirije ambasaderi w'uburusiya muri icyo gihugu amusaba ibisobanuro by'urwo rugomo yahise kandi anasubika uruzinduko yagombaga kugira mu burusiya ibinyamakuru byo mu burusiya nabyo byatangaje ko icyo gihugu cyihimuye gihita gihamagaza ambasaderi wa otirishiya kimusaba ibisobanuro ku mpamvu ibatera urwo rwikekwe babashinjamo ubutasi
umukuru w'umurwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya warujejwe kugenduza amatora umukuru w'igihugu muri madagascar uyu munsi ku wa gatanu yatangaje ko amahinyu yabonetse mu matora ari mato cyane ku buryo adashobora guhindura ibyavuye mu matora harry rajao na rimampiano ariko itoza mu kiringo kira kabiri ari mu banyapolitike batatu bari imbere y'abandi mu majwi atohojwe bidoze bavuga ko ayo matora yabayemo amahinyu arimwo abantu batoye batanditswe ibiro vy'amatora vyuguruwe bitevye hamwe n'iterabwoba ryakorewe abariko baratora yamara mukuru umurwi w'ishirahamwe rya buraya ryagenduje amatora christian preda yavuze ko ata kintu umurwi wiwe wabonye cotuma ivyavuye muri ayo matora yabaye ku munsi wa gatatu bihinduka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri iki gihe mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice gushika isaa mbiri mutwumvira ku metero mirongo ine na zitanu ku metero mirongo itatu n'imwe no ku metero mirongo ine n'imwe guhera saa kumi gushika saa mbiri z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero cumi n'icyenda hamwe n'imetero mirongo ibiri na zibiri kigali twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje imeri yacu radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu duhere mu rwanda aho igipolisi cy'u rwanda cyerekanye umukobwa kivuga ko ki- ashinjwa ibikorwa eh, by'urukozasoni ibindi muri iyi nkuru yacu turabibaza eh, pierre craver niyo nkuru
ni umukobwa akiri muto w'imyaka mirongo ibiri yerekanywe yambaye ikanzu itukura n'agakoti hejuru yambaye amapingu canke menote ku maboko igitwengera yavuze ko yariko arategura igiteramo co kwakiriye abantu hafi mirongo itanu bagatanga amahera ibihumbi mirongo itanu umwe umwe hanyuma abakobwa bagatembera imbere yabo batamba abo bantu nabo bakabarorera hari abakobwa bazababyinira bakicara bakareba nk'uri kureba fete ari andwa nini yo kureberamo harimo n'abandagurandi bashaka kwerekana impano zabo kugira bazizamure kuko ari gukodesha inzu ya etaje hejuru harimo abakobwa bari kubyina eh, hasi bata- ba- bakanywa bakarya n'iki ariko batari kureba abakobwa bari kubyina Eh, ni abamansuzi babyina mu maklabu asanzwe baba bambaye ntabwo baba bambaye ubusa bakaza bakababyina nk'uko wajya mu kabari ukishyura ukabareba twamubajije nimba muri ico giteramo ciwe hobereyemwo ubusambanyi nk'uko vyari bimaze iminsi bivugwa nawe arabihakana nibyo ngibyo buri wese yibwiye ibyo ashaka kuko nta muntu n'umwe nabibwiye ndakeka muri pari nanditse nta segisi ijambo segisi ririmo no ntabwo ari ukubacuruza kuko nta ndakeka nta mukobwa waduzana ngo umuzane umugurishe kuri senkanti miliye nta ndaya nziza ya bitanu umuvugizi w'urwego ribe rw'ubugenzacyaha avuga ko uwo mukobwa yafashwe agatabwa muri yombi yagirizwa gukwirakwiza amafoto y'ibiterasoni modeste mbabazi avuga kandi ko hari n'ibindi byaha uwo mukobwa yafashwe ariko arakora twari tumaze kubona amakuru atandukanye n'amafoto atandukanye atambuka kuri social media ariko tubona ari ibintu by'urukozasoni ibintu biri aho bi- bibangamiye amifato meza cyane cyane mu ndangagaciro z'umunyarwanda tubona bishobora kuza kubyara ibyaha mu rwego rwo gukumira biba ngombwa yuko dushaka kumenya uwabikoze uriya mwana w'umukobwa twaje gusa- eh, kumusanga ah, ku- ahantu ari hanywa ibiyobyabwenge hanywa urumogi ibyo bitangira kutwereka isura y'umuntu ukora biriya bintu noneho tutangira gutekereza icyo twakamukoreye mbere y'uko eh, tunatangira no kumukurikiranaho ibyaha yego araregwa ibyaha by'urukozasoni aka- hakiyongeraho n'ibyo by'ibiyobyabwenge uwo mwigeme wewe yemeza ko yakoze ibindi byaha ariko vyoroshe kurusha ivyo ubugenzacyaha buvuga icyaha naragikoze cyo gu- wenda gutegura pari ntabisabiye uburenganzira kuko numvishe ko babisabira uburenganzira byaje ari ide gutyo mpita nyikora ntabajije gusa ubutaha nzabaza urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko agiye gushikanwa imbere y'ubutungane Eh, haratekerezwa rero kumujyana muri rehabilitation center kugira ngo avurwe i Huye nyuma yaho noneho agakomeza agakurikiranwa ku byaha yakoze Eh, ingingo y'ijana na mirongo itatu na gatanu mu git- eh, mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano byabyo riteganya eh, ku byaha by'urukozasoni igifungo cy'umwaka umwe kugeza ku myaka ibiri naho ku byaha byo gukoresha ibiyobyabwenge abinywa ndavuga urumogi ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri igikuru ntabwo ari uko byagombaga kuba kuba twakumiriye ko bibaho ubwo nicyo cyari icy'ingenzi ariko ntibujije yuko yanabyamamaje bikajya hirya no hino muri social media bikajya mu bana mu bakecuru mu ba- mu basaza mu ngeri zose z'abanyarwanda bigaragarira buri muntu wese yuko ibyo bintu atari ibintu by'i rwanda ubwo rwego rurakebura n'abandi boba bafise imigambi nk'iyo ngira ngo ubu ni uburyo bwo kubikumira uwumva wese atekereza yuko bishobora kumuhira mu gihe yaba abigiyemo ashaka kutuzanira imico y'ahandi idahura n'indangagaciro z'abanyarwanda ntekereza ko abanyarwanda bose bari tayari kumwamagana urwo rwego ruvuga ko ivyo vyaha bitari bimenyerewe kandi ko ari rya mbere bibonetse mu rwanda pyeklave niyo nkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika urakoze claver kuri uyu wa gatanu mu burundi hahimbajwe imyaka ijana irangiye intambara ya mbere y'isi irangiye ibirori byatunganijwe n'userukira igihugu cy'ubufaransa mu burundi laurent de la huse yasabye abari mu matati mu gihugu cy'uburundi gushyira imbere ibiganiro ku bibatandukanya kuko intambara yama ari mbi uwaserukiye burundi muri ivyo birori nawe yavuze ko kwibuka kahise bitovyura inzigo mu bantu ahubwo vyotuma hatorwa umuti w'intambara mu gushira imbere inzira y'amahoro ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika remonzi imana ari i bujumbura mu burundi
indirimbo zihayagiza ibihugu by'uburundi n'ubufaransa nizo zatanguje icesi ibyo birori byo kwibuka imyaka ijana irangiye intambara y'isi yose irangiye ivyo birori vyatunganijwe n'ubuserukizi bw'igihugu c'ubufaransa mu burundi uwuserukira ico gihugu yavuze ko intambara ari umuti mubi ku matate yibonekeza mu bihugu no ku isi laurent de la huse avuga ko igihe ibihugu bya rutura bigwanye abantu batari bake bahasiga ubuzima abantu bagasigara mu ngorane ntangere La guerre est toujours la plus mauvaise solution ahagira aux ati divergences.
intambara entre les yama ari hommes et umuti entre mubi les pays.
iminsi Ce qu'a yose montré la kuko Première Guerre utumvikana mondiale, hagati y'abantu c'est n'ibihugu que, euh, icyo indwano les ya pays mbere riches, y'isi euh, yerekanye occidentaux, ni uko euh, iyo ibihugu s'affrontent. Ce bitunze sont, bya euh, buraya des bigwanye dizaines de millions atakindi de morts.
bizana atari Ce sont des ibihumbi n'ibihumbi souffrances by'abantu épouvantables. Ce bahasiga sont des ubuzima tragédies humaines ingorane n'umubabaro ku isi innombrables. Et tu sais kandi pourquoi?
atacyo bisigura Rien. Il ni faut uko absolument que la ukuri raison l'emporte.
n'ibiganiro Il faut bitsinda absolument que le kuko dialogue, inzira y'ingwano la voie des armes, yamara imbi toujours, aricyo euh, gituma est amahoro mauvaise, arondegwa Et la paix doit être recherchée et doit prévaloir.
uyaserukira igihugu cy'ubufaransa yaboneyeho guhanura abari mu matate mu gihugu cy'u Burundi gushyira imbere inzira y'ibiganiro kugira haboneke umuti ku ngorane ziri mu gihugu Il faut avant tout rechercher le dialogue aux difficultés du pays.
imbere ya Aux byose désaccords, hokorwa euh, ibiganiro entre, ku euh, ngorane les hommes ziri et mu les gihugu femmes, euh, eka qui sont no actifs, ku byo euh, impande dans ce zose pays, zitumvikana parce que la ko violence ne kuko s'arrête inzira jamais.
y'ingimba Elle laisse des itubaka traces, et la violence isiga conduit ibikomere mu toujours bantu à plus de kandi iyo violence.
nzira izana C'est donc amakuba un appel, arengeje euh, au nico dialogue, gituma à l'échange, dutera à akamo ko hoba l'ouverture, ibiganiro dialogue, euh, à kuvugana l'esprit no de kugira umutima wo concession kuja que inama nous n'ingingo lançons, nous, les nk'abagenzi amis b'u du Burundi Burundi, tubihanura à tous uwo nos wese partenaires ashaka iterambere actifs, n'amahoro euh, dans ce pays et qui ont à cœur euh, le progrès de leur pays.
Bernard Nahiraja umwunganirizi w'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yavuze ku izina rya leta y'u Burundi nawe yateye ivyatsi inzira y'intambara Nahiraja yasabye ko kahise kabi kofasha kugira hatsimbatazwa inzira y'amahoro ku isi aho kuzura inzigo mu mitima y'abantu Il n'y a aucun intérêt à ressasser le passé.
nta kamaro na kamwe pour kari nourrir mu les kwibuka idées et les kahise kugira rancœurs abantu qui bakora dominent ikibi le canke peuple.
bagumana inzigo mu Mais mitima plutôt, ivyo le naho passé bishikana doit igihugu servir d'adolescent ahubwo ako qui kahise voit les koduha icigwa ku vyabaye kugira tumenye ingene dutora umuti ku ngorane hadakoresheje ingimba iyo ntambara yarangiye yodufasha kurabira hamwe ingaruka mbi kugira dutsimbataze amahoro et ku les isi leçons yose à tirer pour préserver la paix mondiale.
intambara ya mbere yo ku isi yaragize ingaruka mu bihugu vya afurika n'uburundi budasigaye inyuma umwigisha muri kaminuza y'uburundi mu gisata ca kahise jean marie nduwayo avuga ibijanye n'inzara yibonekeje inyuma y'iyo ntambara uburundi bwarahomvye kubera ico gihe c'intambara abantu ntibarima munyuma haciye hakurikira inzara gushika kumbure ibintu bisubira kumera gusura mu buryo abirigi bashobora nuvuga gutsimbatara mu burundi bash- basubize uru- ibintu ku murongo hama nabo nyine bashinga intwaro yabo uko bavyibaza boshobora gutwara uburundi bafatiye ku masezerano bagiraniye nuvuga n'uwo mugwi w'isi wari ushinzwe kubungabunga amahoro kw'isi kiretse ivyo bijanye n'inzara intambara ya mbere y'isi yose yarasubije inyuma ibihugu ku bijanye n'ubutunzi imibano reka mbere iyo ntambara yabaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na cumi na kane gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na cumi n'umunani yahitanye abantu barenga imiliyoni cumi n'umunani muri abo imiliyoni zirenga icenda ni abasirikare mu gihe abanyagihugu basanzwe nabo bahitanywe n'iyo ntambara baba baba imiliyoni icenda i bujumbura remunzi imana ijwi rya amerika urakoze remo mu burundi kandi inyuma y'ukwezi kurenga igikorwa co kwakira impunzi zihunguka carahagaze abarundi bahunguka bavuye mu makambi y'impunzi yo muri tanzania barasubiye kwakirwa kuva mu ntango zino ndwi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze ari mu kirundo mu burundi nk'uko ubushikiranganji bw'umutekano bwabitangaje mu ntango z'indwi igikorwa cyo gutahukana impunzi cyasubiye gutangura kuri uyu wa kabiri aba mbere bakiriwe mu ntara ya ruyigi baharugwa ku majana indwi na mirongo ibiri n'umunani bubicishije ku rubuga ngurukanabumenyi rwa twitter ubwo bushikiranganji butangaza ko icyo gikorwa cyabandanije kuri uyu wa kane aho abarundi bagera ku majana atatu na mirongo itatu n'umunani bakiriwe ku mupaka wa kobero mu ntara ya muyinga kwakira abahunguka gisubiye gutangura inyuma y'ukwezi kurenga vyarahagaze impamvu amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu yafasha muri ico gikorwa yari yarahagaritswe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano ijwi rya amerika ryashoboye kuganira na bamwe muri abo bariko barahunguka kuri uyu wa kabiri aho bari barindiriye gushikanwa mu makomine bavukamwo mw'ikambi ifata kibanza ya songore mu ntara ya ngozi kuri uyu wa gatanu babwisha ibya amerika ko banezerewe no gushika mu burundi aha akamwe tutatwishe ko twaraje tugarukira mu bihangari bata- batubwira ngo ibikorwa byo guhungura ngo birahagaze abandi nabo bakaguma batubwira ngo ngo- ngo mu rundi nta mahoro ahari ngo niyo gituma bihagaze ati twebwe tuzotaha igihe imana izobishakira rero twagize tubona abaduhaye umurariko wo guhunguka tuca turawakira turaza none dusanze ari amahoro kandi batwakiriye neza cyane Basha- dufise akanyamuneza ntangere rero nari niyandikishije mu kwezi k'umunani k'umwaka wahera birangora cyane kugira ngo ba- bampamagare nze kwi- kwi- ku- gusinya nagize guhenda ngeze ku rutonde rw'abataha ngo nimusubire inyuma ngo ngo mu rundi ngo ngo byanse twagize gutya ejo bundi tuca twumva ngo nimunyaruke ahubwo mutahe akamwemwe kaciye ka- ka- kandembye abo bahungutse kuri uyu wa kabiri bavuga ko ico gitigiri c'abahungutse amajana atatu na mirongo itatu n'umunani gitangwa n'ubushikiranganji bw'umutekano ari gito ugereranije n'abari basavye gutahuka ukagereranya n'abari ku rutonde rw'abataha basigaye inyuma Eh, eh, ni ukuvuga hari kuza abantu majana ata- majana indwi ubu ndibaza hashitse nk'abantu majana atatu na mirongo ingahe bonyene kubera bamaze kuva- gusa leta ya tanzaniya yigeze ivuga ngo nta guhungura guhagaze bavuze ati muvumiriye bibanze bitungane burundi ko amashyirahamwe yahagaze niyongera gukora tuzobatumako Eh, ni ukuvuga aba- abadashoboye kuba baragumye ngaho mu nkambi baca bagenda kuba barapagasa mu- mu kijiji ca tanzaniya nyene ntibamenya ngo baramanitse barabanditse abazotaha niyo mpamvu n'abaje ba- badakwiye hari abasigaye bagiye mu gupagasa nyuma y'ikiji nyuma y'inkambi rero simenya ko mu nyuma zaho baceza kubararika bakazoza basigura ko ihagarikwa mu burundi ry'amashyirahamwe afasha muri ico gikorwa ryagabanuye umurindi w'abifuza gutahuka uko bavuga vyumvikana ko habaye no kudatahura ibintu kumwe hagati y'impunzi mu makambi yo muri tanzaniya Eh, urumva nyine ibyo bintu nyine mbe byo gutuma nyine bahagarika mbe ku- guhungura Aja, impunzi mbe zimwe zimwe mbe zarifutishije abandi nabo mbe baratoroka mbe amakambi baca bagenda mbe gupagasa mbe mu bijiji hama rero baca barahungura bamwe bamwe ntibanaziko mbe banamanitse batangwa kutuhenda ngo ino ngo hariho intambara ngo imeze gute abenshi bara- bara- baragiye kwifutisha nk'uko umwana bimwe barimo babivuga mbese hariho n'umuhungu wanje hasigayeyo yarabaranse ngo nta- ngo- ngo mu Burundi nta mahoro abenshi tukavuga ati nimba habuze amahoro amahoro yabuze gute kandi baduhamagariza bose ngo dutahe nawe mukananya babahenda bari ngaha babahenda kubeshya muze dutahe kubaka urwacu abahungutse ku munsi wa kabiri nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bw'umutekano bagizwe n'imiryango amajana abiri na mirongo itanu n'umunani muri abo abagabo ni amajana atatu na mirongo icyenda n'umunani ku bagore amajana atatu na mirongo itatu baturuka mu ntara za ruyigi cankuzo na karusi abashitse ku mupaka wa kobero ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nka bose baturuka mu ntara ya kirundo havuyemo imiryango itatu gusa yo muri komine ya giteranyi y'intara ya muyinga amashyirahamwe nka irc na caritas burundi niyo afasha cyane mu gikorwa cyo kwakira impunzi zitahuka mu ikambi ifata kibanza yakira abahunguka cyangwa abarindiriye kuronka ubuhungiro ya songore muri komine kiremba y'intara ya ngozi vyaboneka neza ko ayo mashyirahamwe ari ku mirimo yayo uko vyahora mu ikambi ifata kibanza ya songore mu ntara ya ngozi muri aruku bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika nk'uko rero mubimenyereye uyu munsi ku wa gatanu ni ca gihe co kubashikiriza amakuru incamake y'amakuru avugwa cane cane ku vyerekeye inkino zitegekanijwe mu mpera z'indwi Eh, mushi- mugenzi wanje eh, placide ngaha magambo Ya.
yakurikiranye amakuru ah, yerekeye siporo mu rwanda nibyo koko urakoze eh, a- nta byinshi twibandaho turibanda mu rwanda aho ku murongo turi kumwe na mugenzi wacu kandi jean claude munyandinda tumuramutse tuguhe ikaze eh, muri iki kiganiro jean claude mwaduteguriye iki aho ngaho mu rwanda muri iyi weekend
Eh, mbanje kubasuhuza nanjye placide icyo twabateguriye nta kindi ni imikino ya volleyball volleyball aho shampiyona y'uyu mwaka mu cyiciro cya mbere cy'abagabo izatangira ku munsi w'ejo ni imikino rero ine iteganyijwe aho amakipe azatikurana imikino hafi ya yose izabera kuri stade ntoya y'iremera hakaba n'undi mukino uteganyijwe kuzabera i karongi ariko twihuse nababwira uko gahunda iteganyijwe guhera saa tanu hari umukino uzahuza ikipe ya iprc wese cyangwa se ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ry'iburengerazuba ikazaba yakira ikipe ya kirehe volleyball club umukino uzatangira isaa tanu ku munsi w'ejo indi mikino isigaye uko ari itatu izabera kuri stade amahoro i remera ubwo ni stade ntoya aho guhera isaa sita ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo utb izahura na aperi volleyball club undi mukino ukazaba hagati y'ikipe ya gisagara volleyball club nabibutsa ko ikipe ya gisagara ari ifite igikombe cya shampiyona giheruka ikazaba rero ikina n'ikipe ya itrc y'iburasirazuba itrc nyine nk'uko namaze kubivuga ni amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro umukino uzaba saa munani rero hagati ya gisagara na itrc east hanyuma saa kumi n'imwe umukino w'ishiraniro umukino w'indyankurye hagati y'ikipe y'ikigo gishinzwe amashanyarazi mu rwanda reg volleyball club izaba yakira ikipe ya utb ni ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo ya kigali ni umukino utoroshye cyane cyane ko ku mpande zombi placide amakipe yamaze kwiyubaka afite abakinnyi eh, jean claude b'inkorokoro.
jean claude nicyo nashaka kukubaza ubundi iyo shampiyona igiye gutangira usanga mu by'ukuri hari abakinnyi bagenda bimuka bakava mu makipe bajya mu yandi ese hari impinduka zaba zarabayeho eh, muri iyi shampiyona itangiye
Eh, impinduka nk'uko bivuze zarabaye hari abakinnyi bakomeye ikipe ya reg volleyball club tubayeyo duheraho ni ikipe yagaragayemo impinduka aho eh, yabuze hari abakinnyi nyine yatakaje bageze kuri babiri barimo mutimana aimable wari usanzwe kapitene wayo uyu nguyu yimukiye mu ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo ya utb ariko ifite abakinnyi bashyashya yazanyemo barimo umukinnyi witwa omondi moses waturutse mu ki- mu- muri kenya mu ikipe ya equity volleyball club hakaba umukinnyi witwa mukuzi christophe uyu nguyu yari asanzwe mu ikipe ya gisagara volleyball club uyu nguyu twanababwira ko ari nawe kapitene w'ikipe y'igihugu amavubi muri volleyball hakaba hariho n'abakinnyi basanzwemo bakomeye nka ntagengo olivier ndetse ndamu- na ndamukunda flavian nawe kapitene w'iyi kipe Eh, gisagara rero nubwo nayo yagiye ibura abakinnyi eh, runaka nayo irakihagazeho cyane cyane ko no mu irushanwa ryabaye mu cyumweru gishize irushanwa rya pre-season cyangwa se ritegura shampiyona gisagara niyo yaritwaye iyobowe rero na kabuhariwe dusabimana vincent ariwe uzwi nka gasongo ari nawe kapitene w'iyi kipe hakaba hafite n'abandi bakinnyi babiri harimo kumuntu patrick uzwi nka kavaro ndetse n'abandi bakinnyi bakomeye yazanye hari uwaturutse muri congo brazaville uyu nguyu ni umupasiteri cyangwa se undi ugarura imipira hakaba n'undi mukinnyi Jean- eh, Jean waturutse Claude, mu gihugu cya eh, Niger, Jean ukina hagati Claude.
mu centrale bivuze ko ni ikipe ikomeye tuka- tuka- du- tutibagiwe n'ikipe ya utb ariyo kaminuza ya- y'ubukerarugendo ya kigali Jean UTB Claude, Volleyball Club ifite Jean- abakinnyi bakomeye Jean Claude, barimo, uranyumva?
eh, barimo abakinnyi basanzwe bakomeyemo nyine mutimana nakubwiraga wavuye muri reg ikagira n'abakinnyi barimo sibomana placide uzwi nka madisoni Jean Claude- Tutibagiwe n'umutoza ukomeye Jean Nyimana Claude, Fidele, niba uzwi unyumva nk'umu- niba unyumva uzwi nk'umutoza wahataniye ibikombe reka tu, tunyarukire gato ku mu rwanda icyo twa- tutatindaho ni uko eh, nk'amasegonda mirongo itatu watubwira kuri volley beach itegurwa eh, mu mwaka utaha Eh, niko bimeze igikombe cy'isi cya volleyball ikinirwa ku mucanga beach volley kizabera mu rwanda ari nayo mpamvu muri gahunda ziteganyijwe ku munsi w'ejo hateganyijwe noneho n'indi mihango yo gutangiza urwo rugendo rw'umwaka wose rwo kuzitegura imikino yo ku rwego rw'isi ari nayo mpamvu hatumiwe n'abahanzi bakomeye bo mu rwanda barimo sharina nina hakaba eh, abahanzi barimo senderi eh, uzwi nka erike senderi nyine uzwi nk'umunyadukoryo hakaba rero n'abandi bahanzi barimo ndetse n'umuhanzi Riderman jean uzwi cyane claude mu njyana jean y'hip-hop.
claude urakoze turagushimiye kandi tubifurije umugoroba mwiza muzaryoherwe na volleyball
urakoze cyane placide urakoze eh, jean claude Eh, inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigaruke ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri peter yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasile na jeffrey badufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashikirijwe na frederic nkundikije Eh, na placide magambo nanjye ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza murare haryana